tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu burundi amwe mu mashirahamwe y'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bo muri ico gihugu bamaze gutera mu vyo kwiteza imbere biciye mu buhinga bwa none naho hakiri intambwe yo gutera ku bwabo abo bakenyezi aha muri amerika igipolisi kijejwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo catangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda diodone ishimwe azwi ku izina rya prince kid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha vyo gufata ku nguvu yagirizwa n'u rwanda turabigaruka ko handi hato mwirya nino ku isi tugaruka mu kanya ku mvururu zo muri siriya zimaze guhitana abarenga igihumbi mu kiringo c'iminsi itatu gusa sangwa ikaze mw'idonido y'ano makuru yose nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika amakuru turahera ku mutekano wa siriya maze kurwa mu gushamirana kwadutse haraheze iminsi itatu muri ico gihugu hagati y'abajeje umutekano n'abayoboke ba perezida bashar al assad yavuye ku butegetsi biciye muri kudeta barenze igihumbi ni ubwa mbere imishamirano muri siriya ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'iminsi mike muri ino myaka cumi n'ine iheze siriya iri mu mudugararo abaharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimwo abasivile amajana indwi na mirongo ine na batanu bagandagujwe amasoro y'ababarashe n'ibigirankana kandi babegereye barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu ijana na mirongo ibiri na batanu abandi ijana na mirongo ine n'umunani n'abitwaje ibirwanisho bashigikiye bashar al assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze hambavu y'ibisasu vyiriwe birumvikana mu mihinga itandukanye ya siriya ibisagara birimwo icitwa latakia kiza mu bikomeye muri ico gihugu vyabuze amazi n'amatara bivuye kuri izi mvururu abanyagihugu baba mu gisagara citwa baniase kiri mu caguyemwo benshi babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ko amabarabara yari yuzuye ibiziga abandi nabo mu bishwe babataye ku nsenge abandi babata mu mihana yabo atakubashingura ali sheha w'imyaka mirongo itanu n'indwi ati ababanyi banje bagera kuri mirongo ibiri bahagandaguwe kumwe n'abo dukorana bamwe mu bonzi biciwe mu maduka bakoreramwo ubudandaji abandi bagandagurirwa mu mihana yabo tukivuga ku vy'umutekano urwego rujejwe gucungera umutekano w'abategetsi batandukanye aha muri amerika barimo perezida rwatangaje ko rwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe uwo mugabo yoba akomoka muri leta ya indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya perezida wa amerika white house mu cagucagu guno wa mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano itangazo ry'urwego rucungera umutekano w'abategetsi ba amerika rivuga ko igipolisi gikorera mu icungararo ya white house cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe abagize urwo rwego bariko begereza hari umuduga wiwe yaciye asohora ikirwanisho atangura kurasa nabo baramusubiza uwo mugabo atatangajwe imyidondoro yiwe canke imyaka yaciye ajanwa mu bitaro urwego rucungera abategetsi ba amerika rwavuze ko batazi uko amerewe uretse we yakomeretse nta wundi yahakomerekeye igihe ukurasana kwaba perezida wa amerika donald trump yari muri leta ya florida inzego zijeje umutekano zatangaje ko zatanguye amatohoza ajanye n'ivyabaye ijwi rya amerika amakuru yose agezweho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi yacu ya youtube instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu rwanda tuyafatiye aha muri amerika igipolisi kijejwe kugenzura imipaka ya amerika n'abinjira ku butaka bwayo catangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda diodone ishimwe batazira prince kid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha vyo gufata ku nguvu yagirizwa ico gisata kivuga ko cafatiye diodone ishimwe w'imyaka mirongo itatu n'umunani muri leta ya texas iri mu bumanuko bwa amerika igenekerezo rya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu itangazo ry'ico gisata risigura ko Dieudonne Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane abajejwe imbibe za Amerika n'umutekano wazo bemeza ko ishimwe yatorotse u Rwanda kandi yari yarurungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'ico gihugu kubera icaha co gufata abandi ku nguvu Josh Johnson atwara vy'imfatakibanza igisata ca polisi ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yompi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu igisata ca polisi ya amerika kijejwe abinjira n'abasohoka n'umutekano w'imipaka kivuga ko ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa amerika biciye mu mategeko hari amwe mu mategeko amwemerera kuhaguma yaho nyanze itangazo ry'ico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri amerika fbi mu mpfunyapfunyo cagize uruhara mu ihagarikwa ryiwe kubw'itangazo rya polisi ijejwe abinjira n'abasohoka ubutungane bw'u rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa cumi ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane inzego z'ico gisata zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu rwanda azoba aragumye mu minwe yazo diodone ishimwe muribuka ko yamenyekanye cyane ku izina rya prince kid yavuye mu rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gutsina yoba yabakorera yihetse inyuma y'amahiganwa ya nyampinga y'u rwanda yahoze ari umuyobozi wa rwanda inspiration backup ikigo cyategura miss rwanda kuva yapfungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru arabandanya amashami atandukanye aharanira iterambere ry'abakenyezi mu burundi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bamaze gutera mu byo kwiteza imbere muri ico gihugu biciye mu buhinga bwa none indongozi z'ayo mashirahamwe naho biruko zisanga impinga ikiri ndende kuko hari igice c'abigeme n'abapfasoni bafata imwe mu mirimo isaba ubuhinga bwa none nk'iyabega abagabo gusa ibindi kuri no nkuru na Thierry ndayishimiye i Kigali mu Rwanda rwanda abatandukanye bavuganye n'ijwi rya amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata ca informatike bafashe ya mbere mu gushinga amashirahamwe akora ibyo bize bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cabo bimwe mu bikorwa n'abo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijanye no gutanga amatangazo batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga aba barimwo umukenyezi joel fidesi gakuba icegera c'uburongo ishirahamwe fiyade ishirahamwe ry'abakenyezi bizi iby'ubuhinga ni umwete no kumenya icyo umuntu aba akeneye gushikako gaca bigusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise ko ku isanzu umwanya n'ujya nyine dufise rero usanga madamu joel asigura ko iby'ubuhinga bwa none taraba baminuje gusa avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronswa inyigisho z'ubuhinga bugezweho twaragiye hamwe turi mu bisata bitandukanye imigambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo fasha abandi abantu batashoboye guheza amashuri kubwira tubigishe imyuga umwegeme emeka tia igira neza nawe ari muri iryo shirahamwe ry'abakenyezi bize bize ubuhinga bwa none ivyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoresheje imashini nyabwonko gukora amaproje hariho application tumaze gukora yitwa ams advertising management system ni application ni logiciel application web ifasha abantu bashaka gutanga amapubisite yabo amatangazo ku maradiyo yose yo ngaha mu gihugu Eme Katia avuga ko naho biruko hakira gahazi mu bakenyezi n'abigeme kuko batarajijuka neza mu kuvyitabira akavuga ko hari abaciyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo basanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane mengo babihebeye abagabo mengo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaha ku karyo ko kubyinjiramo nabo batera imbere twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimwo kurangura amabanga y'igihugu bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya awukwiriye naho ngo niyo bishitse bikamugora agatsitara n'umugabo byomushikira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika emirase bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi avuga ko iyo umukenyezi ajejwe amabanga aheza akayatunganya neza abakenyezi bashoboye bariho kandi baci bavyerekana ivyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi aho avuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora mu ya misi yose aba ariko arakora ibintu bitandukanye rero iyo uri indongozi usanga mu bintu ukora ku munsi ku munsi utegerezwa gukora ibikorwa bitandukanye rero iyo ushitse uri umukenyezi uba usanzwe uzi ko witunganya neza ukamenya kuwa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi agaruka kuri uwo munsi umukenyezi emerase bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu burundi ahamagarira bagenzi biwe kwama bafashe uwo munsi nk'akaryo keza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera ku murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwama agenderako ni umunsi mukuru wo kwirimbura mbega umukenyezi apfuye he aho hambere byari bimeze gute mbega uyu munsi bimeze gute umukenyezi ageze he ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu burundi byabereye mu ntara ya mubanza kuri uyu wa gatandatu byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo perezida evariste ndayishimiye umutambukanyi wiwe icagera ca mbere c'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'abandi abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo igisirikare n'igipolisi bakoze defire berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora mu ijambo umukuru w'igihugu c'uburundi yashikirije yasabye buri wese gushigikira ibikorwa vy'iterambere iterambere ry'umukenyezi ni naco gituma ari ngombwa gushyigikira imigambi y'abakenyezi na cane cane mu vyo batishoboreye bonyene kugira ngo uruhara rwabo rwerekeza ku mbonakazoza y'igihugu cacu wibonekeze gusumba nasavye abantu bose bafise ico bafasha mu iterambere ry'umukenyezi umunsi mpuzamahanga wahariwe agateka k'umukenyezi mu burundi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi ni inkingi y'iterambere tumushigikire mu migambi igana ku mbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ijwi ry'amerika tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima
ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima yibasiye miliyoni z'abagore ku isi ariko na n'ubu abantu ntibitabira kwisuzumisha endometriose ni indwara idakira aho imikaya yisanisha na nyababyeyi ishibuka igakurira hanze ya nyababyeyi ibi bitera ukubyimbirwa ndetse n'inkovu kandi bishobora gutera ububabare bukabije ishami rya onu ryita ku buzima wms rivuga ko indwara ya endometriose yugarije abagore miliyoni ijana na mirongo icyenda bari mu myaka y'uburumbuke ku isi indwara ishobora gutangirana n'imihango ya mbere y'umukobwa akazarinda agera mu myaka yo gucura cyangwa se guca imbyaro akirwaye abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi bituma abagore benshi n'abana b'abakobwa bababara bucece nta kugaragaza ko bayirwaye umuryango udaharanira inyungu wo muri nigeria uyoboye ubukangurambaga bwo gufasha rubanda gusobanukirwa iyi ndwara ibabaza no kurushaho kuyirinda kimwe no gufasha abagore guhangana nayo mu myaka makumyabiri ishize sharon kechi adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka cumi n'itanu kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro
mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza kuko hari igihe ugera ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho ishami rya loni ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira icumi ku ijana by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku ijanisha rya mirongo itanu ku ijana mu bagore nubwo iteje ako kaga ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu burayi no muri amerika We have about 30 to 40 percent of our patients are kuva kuri mirongo itatu kugeza kuri mirongo ine ku ijana by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke bivugwa kandi ko cumi na rimwe ku ijana by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa ikibazo hano ni uko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe n'uko nta bumenyi abantu bayifiteho isuzuma ry'inzobere ni imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibukunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri nigeria abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye aho niho olivier nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we indo survivors international foundation baziramo uyu muryango yawutangije mu ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha
nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye bisa nk'aho turimo kuba mu buzima bumwe kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine sindi umusazi ntabwo ndimo gukabya uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga ibihumbi bibiri kubona ubuvuzi ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu bihumbi kuri iyi ndwara ukora kandi inama ngarukagihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye
nkinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye bisa nk'aho turimo kuba mu buzima bumwe kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine sindi umusazi ntabwo ndimo gukabya
nyuma kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo nwankudu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira
twabajije abadukurikira ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriose ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa bamenye ubuvuzi bwayo n'uko abayirwaye bafashwa ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye ijosh muri nigeria kuri iyi ngingo
endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare mu bimenyetso byayo abagore bagira ububabare ni ububabare buba bukabije kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo
indwara yibasira abagore ifatanya ababyeyi cyane cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje urebye bisa nk'aho nta buryo bwo kuyirinda ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo ntagomba kwicara muhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke
ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buzanye ibintu bisanzwe ubundi bigasa nk'aho bidasanzwe impamvu uvuga ibi ni uko haza uburibwe ubundi amaguru akabyimba hakaba kuruka rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya endometriosis is uh, reactive endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi dukunze kuyita kandi indwara y'ukubyimbirwa aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi uko kwaguka kw'izi ngiramubiri za nyababyeyi twita andotiriyumu ushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'ahandi izi ngiramubiri twita andotiriyumu zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo bivuze ko ikibazo cyose andometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngarukakwezi y'umugore gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara ibyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango
dr augustine kwabena tawiya ni muganga w'indwara z'abagore ekomasi muri ghana aratwungura ubumenyi ku ndwara ya endometriosis Endometriosis is a condition that simply endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore igizwe n'utwugara dutatu hari akugara ko hanze icyo wakwita umuzenguruko hari akugara ko hagati twita myotirium hakaba rero n'akugara ko mo imbere twita endometrium ibigomba kuba imbere mu kugara k'imo imbere muri nyababyeyi iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis mu magambo yoroshye indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi nta mpamvu n'imwe izwi iyitera ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango mu nshuti abavandimwe ba hafi umubyeyi n'umwana izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije ihumana ry'umwuka ihumana ry'amazi ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane ishobora kandi gutera ubugumba mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere ni umugogoro uremereye ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango bigatuma hari n'ubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro uyu mugore akenshi aba ahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis kandi uyu mugore aba amaze igihe kinini agerageza gutwita ariko byaranze rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore hari ubuvuzi ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi ubuvuzi bushobora kuba imiti kubagwa se cyangwa se byombi bihurijwe hamwe nk'urugero icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa estrogene mu mubiri ngira inama abarwayi bose abagore bose ko bajya bivuza ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda kuva cyane mu mihango kutabasha gutwita ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare dufata amateka arambuye y'uburwayi tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparosikopi gisuzuma ibice by'imbere mu nda
ijwi ry'amerika ubu naho abakunzi b'agakino kombo taxi umwanya n'urwanya
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
Hey, we mada urashaka cyanga mumbabarire ni jemwe ariko muravuga Ni- ni wowe nyine uyagara cyaha ku gipangu cya bene biragaragara ko uhuriye mu nzu ye rusange ntago mbizeye twebwe ahubwo ushobora kubakorana na za bandi za zindi zizano zikiba abantu mu ijoro bajyana baba amatara y'abendi amamodoka y'abendi shofi ni ukuri je byabaye ngombwa ko mpunga igihugu canje je mba ngaho muri iyo kambi iyo yo hakurya y'umuji urakeka ko ibyo binyoma byawe nabyemera Eh, umviriza je bari bandangiye ngaha ngo ndaharonka ubufasha ahubwo reka mfite abantu ba nyine igipangu baze hano ubasobanurire icyo washakaga ku gipangu cyabo
ni ukuri je sinkorane n'abasuma je ndi impunzi gusa ibyo urabisobanurira abapolisi baze hano ariko mana yanjye je mfise abana mu ikambi ubu narinje ngaha anye ngo ndaronka ubufasha ngo ndabe yuko noronka ico ndabasumira ndabashire bari miriwe bose mwiriwe ni mwe mutuye hano aha n'iwanyu mwebwe muri bande ko ntabamenye ubundi genda umushoferi wa taxi nari ndimo gutambuka mbona umujura ku gipangu cyawe arimo arimo kukiringiza aringizamu umujura ari hehe n'uyu mudamu muri kumwe n'uyu akoraga na wamu n'aba bandi be rusange njye mufashe arimo kurunguruka hano ku gipangu cyawe madame hindukira ntibishoboka ni wowe se nyagasani mana yanjye Ibi ni ibiki? Sinari nzi ko Tom Close ugiye kuvugwa.
amahoro babo we muraziranye ngo turaziranye uyu mubyeyi ntabwo nshobora kubibagirwa afite umutima udasanzwe mw'abantu uyu mubyeyi n'umuryango we batwakira iwabo rusange duhunze igihe iwacu hari umutekano muke aba bantu batubereye imfura pe nibyo se mada amakuru y'ibyabaye iwanyu twarayamenye none se niwe wenyine ubashije kugera inahangaha ababyeyi famiye mbwira baracyariho wese twarazananye turi aho muri iyo nkambi aho hiyo kuba mu nkambi ndabizi ni ubuzima bugoye ariko si ubundi nkawe shofeka Hi, urumva nta kimwaro ufite gufata impunzi n'abavuye mu byabo bose ukabashyira mu gatebo kamwe ukabita amajura kubera ubuzima bubi babayemo mwe bose ndabasaba mu nyumve mu mabarire kabisa ahubwo nawe wari ukwiye gutanga umusanzu tukagira icyo dushaka tukaramira uyu mudamu n'umuryango we erega nabo ntibigeze bahitamo kuza muri ubu buzima bubi nk'ubwo barimo umenye ko ibi bintu bishobora kuba kuri buri muntu wese uri muri aka karere nanjye ndi kukubwira ko nabaye impunzi gahungira iwabo kandi baramfashije rose madamu nta biribwa mfite mu modoka yanjye ikintu mfite cyonyine ni amafaranga nakoreye kuva mu gitondo niba ari bugufashe akira nta kibazo ariko ubabarire ku mutima Oh, urakoze rwose urakoze cyane imana yewe yewe yewe urakoze nawe
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze abiri aha niho ibiganiro byacu bya kano kanya bibaye birabangirira kuri mikoro no mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe na diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza ibiganiro by'uno mugoroba ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kugira umugoroba mwiza turasubira mu makuru yo mu gatondo
uko ngusabira nsenga nsaba imana kukuzuza amahoro ye ahora atemba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi ntiza ntizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari we ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uhenze uwo kekaga uramenye ntuzimike izindi mana wibagirwe uhoraho uko niko ngusabira uko niko ngusabira uko niko ngusabira uko niko ngusabira hari igihe intege nke zizagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukunda kandi iminsi mibi ntiza izagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari we ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo urenze aho wakekaga uramenye ntuzimike izindi mana ngo wibagirwe uhoraho uko niko ngusabira uko niko ngusabira usabira